muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi eshatu zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri umurundi w'impunzi mu nkambi ya nduta muri tanzania ejo yari agiye kwicwa n'umukoresha we w'umunyatanzaniya yaramuhoye ko amwishyuza amafaranga ye yakoreye ni ukuri yarankubise cyane birenze ko abaye gufata isuka yari afise ashaka kunyica ashaka kunyica bene baca baza guhuruza baravuga ati nimuzi dutabare muze mudutabare mu nkambi bose baciye bamanuka bose baciye bamanuka uyu rero ni uwo murundi w'impunzi mu nkambi ya nduta wari ugiye kwicwa hagati aho ifaranga ry'uburundi ririmo rirata agaciro ku buryo butigeze bubaho naho perezida w'ubushinwa ari mu ruzinduko mu burusiya aho abonana na mugenzi we vladimir putina ikaze amakuru arambuye yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari ni mu kanya gato cyane mugume hafi nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi perezida w'ubushinwa Xi Jinping uyu munsi yatangiye uruzinduko rw'iminsi itatu mu burusiya yagiye kuganira na mugenzi we vladimir putin ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu diane nininazwe urugendo rwa perezida w'ubushinwa Xi Jinping i Moscow ku murwa mukuru w'uburusiya rugamije ahanini gutsimbataza imigenderanire y'uburusiya n'ubushinwa mu by'ubutunzi no kwerekana ikibanza ubushinwa bwifuza kugira mu gutorera umuti intambara iri hagati y'uburusiya na ukraine perezida w'uburusiya vladimir putin mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ciwe yakira mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping yavuze ko yiteguriye gukorera ku nkingi cumi na zibiri ubushinwa buheruka gutanga nk'umuti w'intambara intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. President Putin yagize ati imiryango yacu iruguruye ku biganiro vy'amahoro nta nkeka ko igihe kigeze tuzoganira ku ngingo zose mwatanze nk'umuti ingingo zanyu turaziha agaciro perezida vladimir putin yashimagije urugendo rwa mugenzi we w'ubushinwa avuga ko mu gihe ibihugu vyo mu burengero bifitiye ico yise urwanko uburusiya mu kugendera ico gihugu Xi Jinping yerekanye ko igihugu ciwe ari inshuti magara y'uburusiya perezida w'ubushinwa niwe mutegetsi wa mbere abonanye na perezida putin kuva senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI imusohoreye umutahe mpuzamakungu kwera ivyaha birimwo ukunyuruza abana bo muri Ukraine yose ntari mwagiriza Uburusiya bugaruka kuri ivyo vyagirije vya CPI uno musi bukaba bwavuze ko bishingiye ku rwanko bwongera kandi butangaza ko bwuguruje urubanza ruri mu rwego rw'ubugizi bwa nabi aho burega abacamanza n'abashingwamanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha Ubushinwa nabwo kuri iyo ngingo bwaciye buvuga ko umutahe mpuzamakungu CPI yasohoreye Putin werekana ico bwise uguhengama kw'iyo sentare ukraine igaruka ku rugendo rwa perezida w'ubushinwa mu burusiya yatangaje ko ubushinwa bwari bukwiye kotsa igitutu uburusiya kugira ngo buhagarike ico ukraine yita agasomborotso k'uburusiya akatari gake aha tuributsa ko amakungu yagirije ubushinwa gushigikira uburusiya mu ntambara burimo na ukraine ariko ubushinwa bukabihakana urugendo rwa perezida w'ubushinwa mu burusiya buzomara iminsi itatu ibiganiro nyezina hagati ya perezida w'uburusiya na mugenzi we w'ubushinwa bikaba bitegekanije gutangura ejo kuwa kabiri
ijwi ry'amerika tujye muri mari abakozi babiri ba komite mpuzamahanga ya croix rouge csr bari bamaze ibyumweru bibiri barashimuswe barekuwe uyu munsi niko se oriyani itange ishaka watubwira ibyabo yego cyane croix rouge yabitangaje ibicishije ku rubuga rwayo rwa twitter imenyesha ko abo bakozi bayo babiri bari baranyurujwe mu bisagara vya gao na gidal mu buraruko bwa mari mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu barekuwe kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri icyo gihugu kirahanzwe n'umutekano muke kuva aho abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad batanguriye ibitero mu buraruko bw'igihugu abo bagwanyi ba jihad b'umugwi wa al qaida ukorana n'abaharanira leta ya kisilamu bongereje ibitero aho bagenda banyuruza abanyagihugu bakana uh, bakanabikora ba, mu bihugu bibanyi vya niger na burkina faso muri ako karere abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barishwe abandi miliyoni zibiri barata ingo zabo icyo gihugu kiyobowe n'umusirikare yakoze kudeta mu mwaka uheze akaba yategetse ko abasirikare b'igihugu cy'ubufaransa bari bariyo mu bikorwa byo kurwanya abagwana intambara ya jihad bakivamwo nyuma rero yaho iyo ngingo yo kwirukana abasirikare b'ubufaransa umutegetsi wa mali yaciye azana abagwanyi b'uburusiya bo mu ishyirahamwe ryigenga ryitwa wagner group gukomeza igisirikare cya mali urakoze oriyana minisitiri w'imari wa ghana ken ofori ata azajya mu ruzinduko mu bushinwa ejo bundi kuwa gatatu azaba ajyanwe no kuganira na leta yaho ku bibazo by'amadeni fideli niyo ngabo yaduteguriye inkuru
bitegekanijwe ko ivyo biganiro n'abategetsi b'ubushinwa bizoba ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu w'indwi dutanguye bishimikira ku vyerekeye kugabanya umuzigo w'amadeni ya Ghana hamwe no guhumurizwa ku yandi mafaranga agenewe imigambi y'iterambere y'ico gihugu ubushinwa n'ico gihugu cahaye amadeni menshi cane Ghana kurusha ibindi bihugu vyo kw'isi Ghana ifitiye ubushinwa amadeni y'agaciro kagera ku miliyaridi n'imiliyoni amajana indwi y'amadolari muri iki gihe Ghana ihanganye muri iki gihe n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi yarashitse ku masezerano akomeye n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ayo masezerano ni ay'ingurane y'imiliyaridi zitatu z'amadolari ico leta ya Ghana iriko ishimikirako muri iki gihe ni ugutuma ayo mafaranga yemezwa n'urwego rw'abayobozi b'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI umugwi w'abategetsi baserukira ubushinwa baragendeye Ghana muri uku kwezi mu biganiro vyo mu ntango n'abategetsi b'ubushikiranganji bujerwe ikigega batangaje ko ivyo biganiro vyaranzwe n'umutima wa kivandimwe kandi ko vyabaye ngirakamaro
diane nini nahazwe oriyani itange ishaka nawe fideli niyo ngabo murakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mbibutse ko ari hano kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora no kudukurikira kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook ni kuri voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigarara tujyana mu burundi ifaranga rirata agaciro cyane ku buryo butarabaho urugero idolari ry'abanyamerika ni amafaranga y'amarundi ibihumbi bine ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda mu burundi idolari ry'abanyamerika rirushije kuduga agaciro ugereranije n'ifaranga abarundi bakoresha muri kino gihe rigurwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi bine by'amafaranga y'amarundi ku wuje arirondera n'amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana icenda na mirongo itanu ku wuje arizanye imyidogo ni yose ku bavunjayi bo ku isoko yo mu kinywabi bavuga ko birirwa barafatwa baturatuzwa bakanafungwa bagirizwa kuba intandaro y'itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'uburundi abaganiriye n'ijwi ry'amerika batifuje ko amazina yabo aja habona bavuga ko bababazwa no kubona abakorera mu mazu yo kuvunja yemewe bakoresha igiciro kingana canke kigasumba igiciro c'isoko yo mu kinywabi bamwe muri bene ayo mazu yo kuvunja bavuga yuko igituma idolari badandaza riguma rizimvye ari uko ibanki nkuru y'igihugu brb ibaha uburenganzira ikabima amadolari umwe muri abati idolari ndarigurisha nkurikije uko nanje nariguze sinokorera guhomba bamwe mu badandaza bo mu gisagara ca bujumbura bavuga ko mu bitera ubukene bw'idolari mu burundi hariho n'amahinguriro akomakomeye nka brarudi asigaye agurira amadolari mu kinwabi ku badandaza batayahabwa na berube abandi nabo bakavuga yuko hari abantu benshi babitse amarundi mu nzu bahaye bayavunjisha mu madolari ku gutinya ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko azoyahindura ibipapuro bidafise agaciro abarongoye berube bo bemeza yuko ubukene bw'amafaranga mvamakungu butegwa n'uko umwimbu igihugu gishorera hanze utaba wisununuye ariko kandi ngo birava no kubayarondera bongerekanye ku isoko yo mu kinywabi kuva aho berbe igabanirije ibisatiho amadolari bati nta kindi kizomara ubwo bukene atari ukugwiza umwimbu no kwirinda gukorera mu kinywabi desire musharitse icegera c'umukuru wa berbe anagabisha abafise amazu yo kuvunja batubahiriza ibiciro bimanitse ku miryango yabo ati bitebe bitebuke bazobihanirwa aranahumuriza abarundi ko leta iticaye hariho ibyo iriko irakora bizotuma ayo mafaranga mvamakungu asubira kugwira mu gihugu yamara ntiyadusiguriye igihe ibyo bizoshobokera kuva mu kwezi kwa cenda umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibisata bitatu nivyo byonyene bironswa ni banki nkuru brb amafaranga mvamakungu ibyo ni gitoro imiti hamwe n'ifumbire
murabyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tujye muri tanzania mu nkambi ya nduta umurundi uhatuye ejo yaragiye kwicwa n'umukoresha we w'umunyatanzaniya yishyuzaga amafaranga ye yakoreye hafi umwaka wose atamuhemba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yaduteguriye inkuru irambuye
iryo sanganya ryabaye kuri uyu mungu impera gato y'inkambi ya nduta mu matongo y'abatanzaniya aho uwo munyenkambi yariko arakorera amafaranga uwahakijwe yabariye ijwi ry'amerika ko uwo muturanyi yashaka kumwica amuhora amafaranga agera ibihumbi ijana na mirongo itanu yari imaze gukorera mu kiringo c'umwaka wose yashimangiye ko uwashaka kumwica ari umutanzaniya yari yamuhaye akazi hama abura amafaranga muhemba kugira asubire mu nkambi mu gihe yari imaze hafi umwaka wose amukorera ijwi rya amerika ryatembereye mu bitaro biri mu nkambi ya nduta aho uwo muntu yahakijwe kwicwa agwariye aha yatuganiriye ibyamubayeko ni ukuri yarankubise cyane birenze kwabaye gufata isuka yari afise ashaka kunyica ashaka kunyica bene bace baza guhuruza baravuga ati ni munsi dutabare muze mudutabare mu nkambi bose baciye bamanuka bose baciye bamanuka n'ubwo bwose akinkubita naravuga ati ese nari kuri kurankubita ikosa nakoze ni irihe ndamubwira ku by'ukuri nka mwonzi manganiriza ubuzima bw'iwanje kubera amafaranga wowe ugize nabi uribuka ko twigeze kuba turi kumwe unkoresha umugambi urawuturira byose uragira nabi urangirira nabi cyane amafaranga nayo mfitiye wene arayamenya ntabwo nigeze mvuga ntinoma amafaranga kubona yarankoreje ntampemba ari umutanzaniya nanjye ni nk'impunzi wene yiyagiriza amakosa gutyo nyine rero yiyumvira yuko ntuhavura nifuza kumugira nabi cyangwa nifuza kumugira nabi rero ashaka wenda kunyitanga yavuze yuko umuntu yashaka kumwica yari imukoreye akazi mu kiringo c'umwaka wose kurima kuragira intungwa no gusarura iyo vyeze gutyo bari bamaze kumenyerana ariko ntazi ukuntu yamwihindutse agashaka kumwica muga amaze kubona amaraso ariko araca mu mazuru no mu matwi ibintu nk'ivyo naciye ndamubwira nti kweri uzubihanirwe nawe kandi azubihanirwe imbere kuko uri kumuhotera kubusa gusa nta kindi kimwe gusa nacungize ko nsize nkihema iryo niryo jambo nibuka rya nyuma niba naravuze imirwano hagati y'impunzi n'abaturanyi nazo yama yabaye cyane cyane inyuma y'inkambi abatanzaniya baturanye n'impunzi bubagiriza impunzi yuko zijya kwiba ibiribwa mu mirima yabo impunzi nazo zikagiriza abatanzaniya yuko babahora amafaranga bakorera gutyo hari ababurirwa irengero burundu hari n'abicwa mu gihe amashyirahamwe atabakwiriza ibike ibikenewe mu buzima bwa kiremwamuntu rero hariho nka benshi iyo usanga ari nk'iyo fu y'ibigori ayiriye kabiri gatatu idaheza ngo imutembe neza cyangwa burya bushaza usanga nyine umuntu nyine nko mu nda buramugwaza ukagenda rero nyuma rero mu kijijiro kurondera nyine ubuzima nyine kurondera agahera ko kugira ngo uze usume utwo ushoboye kurya ariko mu gihe rero ugiye urumva ugiye inyuma y'amategeko murashobora guhura n'umujambazi akakugirira nabi uca wiruka nyine mu mashamba igipolisi muri komine kibondo kiremeza yuko ari cyo kigenewe gucungira umutekano hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo gusa cyemeza ko kidashobora gucungera impunzi kugira ntizisohoke inkambi nk'uko biri mu mategeko mu gihe bama basohotse hafi iminsi yose naho bibujijwe tunakiri kwamba kuna matatizo mengi nyuma ya kambi na tumekuwa turemera yuko inyuma y'inkambi hari ingorane nyinshi cyane kandi tugomba turakurikiranye kumenya ibibera inyuma y'inkambi ikibazo ni uko impunzi zama zasohoka inkambi kandi zitemerewe n'amategeko kujya inyuma y'inkambi muri iki gihe rero turiko turakora inama zitandukanye ku baturanye n'inkambi tubabwira ukuntu bobana neza n'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania.
Lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa majirani zao juu ya kuishi kwa amani na upendo.
Kanini igituma impunzi zisohoka inkambi kujya gushaka amafaranga n'ibindi bitandukanye bikenewe mu buzima abandi nabo bakeneye gukabukanya kubera hari abadashoboye kujya ubushaza n'ubugari baronswa minsi yose babaye mu nkambi izo mpamvu zigatuma bahura n'isa isanganya zitandukanye harimo kwicwa n'abaturanyi mu bitigiri bitangwa n'igipolisi hafi abantu cumi n'indwi baraburirwa irengero buri uko umwaka utashe kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho basketball africa league mu itsinda rya sahara idakari muri senegali ubukwara falcons yo muri nigeria na abc abidjan basket club fighters yo muri cote d'ivoire rurambikanye niko se edi rwema byifashe bita ubu ngubu Eh, urakoze Thomas Kambirindi ubu tuvugana ikipe ya ABC Fighters itozwa n'umunya uh, Australia kazi uh, Liz Mills niyo iri imbere n'amanota cumi n'atanu kuri arindwi ya Kwara Falcons yo muri Nigeria nakubwira ko Thomas Kambirindi muri iri tsinda cyangwa se iyi konferansi ya Sahara usibye ikipe ya Rwanda Energy Group ihagarariye u Rwanda yamaze gutsinda im, im, imikino itatu ikaba yizeye ko izakomeza andi makipe kugeza ubu ngubu uh, nubwo menshi afite icyizere ko azakomeza ariko aracyanganya ikipe ya reg nakubwira ko yamaze gutsinda itatu mu gihe amakipe abija basketball union sportive monastrien association sportive de douan na stade marie yose yamaze gutsinda imikino ibiri uh, uyu munsi rero niwo ubanziriza uwa nyuma muri aya matsinda hanyuma uh, imikino y'aya matsinda iramutse irangiye tukazakomeza dukurikira imikino izatangira mu kwezi kwa kane mu itsinda ryiswe nil imikino izabera mu gihugu cya misiri hagati aho ngaho ari ku iyi kwara falcons yo muri nigeria ntabwo iratsinda na rimwe yo iyi kwara falcons eh, umuntu yavuga ko ah, yatunguye abantu benshi ni ikipe yo muri nigeria igihugu kimenyerewe ko ah, cyitabira imikino cyane gifite abakinnyi bakina mu mikino itandukanye hirya no hino ku isi ariko kubona irimo gukina umukino wayo wa gatanu itaratsinda umukino n'umwe ni ibintu bitangaje thomas kamirindi n'uyu nguyu rero kugeza kuri uyu munota ikaba ikiri inyuma mu manota iri inyuma kandi amahirwe menshi arahabwa ikipe ya abc yo muri abijya ko ishobora kuza gutsinda uyu mukino nanibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko nyuma y'uyu mukino haza gukurikiraho umukino uza guhuza ikipe ya reg yo mu rwanda na us monastiri yo muri uh, tunisia ikipe ikomeye cyane ariko yatsinzwe nanone ni ikipe ya abc yo muri, yo muri abijya nanone umuntu yibutsa ko us monastiri nayo ifite iki gikombe akanyuma gatoya cyane niko iyo umuntu akurikiriye imikino kuri za televiziyo kuki umuntu abona mu matiribune mu myanya y'abantu baza kureba imyanya yose nta bantu barimo Ah, iki ni ikintu abantu benshi bakun- bakomeje kunenga igihugu cya senegal kubera ubwitabire buke cyane ariko nanone iyo ukurikije ibiva muri senegal bavuga ko iyi arena bayubatse kure cyane ku buryo bigora abaturage kujya kureba iyi mikino edi rwema urakoze rero ukomeze udukurikiranire iyi bal ni ukuvuga basketball africa league ni konferanse ya sahara irimo kubera i dakar muri senegal radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ubukene n'ibiciro ibiciro by'ibicuruzwa muri rusange n'iby'ibiribwa by'umwihariko biragenda byiyongera mugenzi wacu frederic nkundikije arabiganiraho na professeur lionel remesha wigisha muri kaminuza alliant international iri mu mujyi wa san diego muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika na eme pascal nduwimana umwe mu bakiri bato mu burundi bagerageza gutangiza imishinga ibyara inyungu ni professeur remesha utangira atubwira ukuntu abona ibi bibazo ikibazo c'ugwaruka rudafise akazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi kiraje ishinga ibihugu byinshi ariko hari aho ah, ari ikibazo ah, gikomeye cyane kubera urazi nk'imitigiri y'urwaruka rudafise akazi hari aho usanga igitigiri ari kinini cyane kandi nk'uko bivuze mu- ubu muri iyi myaka ya- iki gihe turimwo ah, ama ekonomi menshi ubutunzi bwinshi bwo ku isi hari aho bwagiye buratituka ah, kubera ingorane zi- zagiye ziraba ku isi hari nk- nk'ingorane yo kuronka ibintu bya supply chain kuronka ibintu biva bikorwa ah, mu bindi bihugu kubishikiriza kubi- igurishwa ry'ibintu byaratiriganye gatoyi kubera ariho isi yari ikicugurura kovide igabanutse ariko urumva icyo kibazo cy'urwaruka rudafite akazi ni ikibazo ibihugu byinshi biriko birageze- birageza uko mwene byo bitorera umuti tukivuga kuri icyo kibazo nyine murazi ko eh, imbere y'uko haba nk'ibyo muvuze ubukene bwo gushikana ibidandazwa aho bitezwa gushika kubera imvu zitandukanye zirimo n'ikiza ca covid ubushomeri bwari ikibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ubu rero bikaba byaronyotse ikintu nk'urwaruka cyane cyane uheje kaminuza bwo gukora n'iki muri kihe kugira ngo ruve muri ivyo bihe bigoye cyane cyane kuri urwo rwaruka ruba rwarakoze ibishobotse byose rukaja mu mashuri icyo kibazo ni ikibazo kimeze neza kuko ugwaruka dufashe urwaruka rudafite akazi hariho ego urwo rwaruka rwahejeje amashuri rwaronse inyigisho mu bigo bitandukanye ariko bikamera nk'ibibagora kuronka akazi ari mu bihugu byabo tubwe dufashe nk'urwaruka rw'i burundi ni nk'uko twafata n'ikindi gihugu kubera henshi nahone hari urwaruka rudafite akazi ariko dufashe nk'akarorero nk'urwaruka ruri rurondera akazi bashobora gusanga ubuzi budakwiye budashobora kubakwira ariko icyiza ni uko ubu urwaruka rurashobora no kurondera akazi mu bihugu bitandukanye kubera ari nko muri east africa ari nk'abari burundi bashobora kurondera akazi muri east africa eka bashobora no kurondera n'akazi mu mashyirahamwe mpuzamakungu ariko ingorane ihari ubu inzitizi urwaruka rukunda kuronka ni ushobora kuronka information y'aho bahari akazi icyo ni ikintu hariho iyo izo information birashobora kugorana kuronka kumenya aho akazi kariho karatangwa ikindi nacyo ni ubushobozi kuko ubu henshi abatanga akazi ntibikiri nka kera kera niho kenshi wasanga amakompanyi yaragira itangazo bakavuga ko bagomba batanga akazi bazotangisha ibibazo hari aho bakibigira ariko henshi nk'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ayandi mashyirahamwe yo mu bihugu bitandukanye reka n'amashyirahamwe menshi basaba yuko ugwaruka ariko barasaba akazi baja kuri bakoresha interineti bakoresha ubu buhinga bw'ubu bakaja kuri ordinateri hanyuma bagasaba bakarondera akazi kuba akahari hanyuma bakiyandikisha ibyo nabyo biragora kuko nk'urwaruka ruba rugeze amashuri ibyo birasaba amahera kugira bashobore kujya kuri izo za interineti si bose babishoboye hari abo bica bigora na burya mu bihugu bimwe bimwe bikiri mu nzira y'amajambere kuronka interineti urinda kuja nk'ahantu ikibanza kizwi aho bya bita mu masiberi kafe
vuba nk'ibyo bisaba amahera bisaba amahera ugasanga urwaruka nyine ruriko rwaheje amashuri rwakoze cyane ubwo bushobozi barabubuze si ukuvuga ko akazi batagashoboye ariko ni uko baba babuze ubwo bushobozi aho rero niho nk'amareta aba akwiye kwiyumvira ukungene bashobora gufasha muri urwo rwego mu bihugu byinshi nkino nko muri amerika hariho ukungene bafasha nk'urwaruka hariho nk'amashyirahamwe afasha bazita ngaha sandiego hariho yitwa sandiego workforce iyo ni ishyirahamwe rifasha cyane cyane nk'abantu badafite akazi ariko cyane cyane bafite n'imigambi yo gufasha urwaruka rudafite akazi bakabafasha kurondera akazi bakabafasha no kubaha imyimenyerezo y'akazi kuko urwaruka ingorane bahora bagira iyo bagiye kurondera akazi hari igihe usanga amakompanyi abasaba ko baba bafite egisperiyanse ariko umuntu arihagaze amashuri ntabayifite icyo ni ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ariko nashaka ubwa mbere na mbere ko muri mu burundi heme pascal ndwimana mutubwire ikibazo cy'ubushomeri eka gukura akazi no gukura icyo gufungura mu bakiri bato kifashe gute muri iki gihe
murakoze cyane no kumbaza icyo kibazo tujye turi hano i burundi kandi mu by'ukuri kenshi bakunda kuvuga ubushomeri ni ibyo kubera biri gusanga ari benshi cyane kandi murazi yuko leta nayo nyine ntiyokwiza akazi abantu bose ntiyokwiza akazi urugwaruka rwose ariko turashima ingene ubu leta kandi duhereye kuri se barundi yanabwiye urwaruka ati nyabona ntimwige ati murondera akazi muri leta ati nimwiga akazi ahubwo ati mwiga ingene akazi kova muri mwebwe rero ni ikibazo kiri ku isi yose ubiraje aho usanga urwaruka ari rwinshi cyane amaleta nayo akanabwira urwaruka ati nimurondere imigambi niyo mpamvu rero ubunye leta yacu uhereye kuri sebarundi yavuze ati urwaruka nyabuna irondera akazi acahimiriza murazi yuko tunafite n'akazina kiwe twahanamisa ikintu mujama ati ati ati ni ukuvuga ko ari mugenzi wacu ugwaruka rero ubu iwacu urwaruka rwaravuye hasi ngo ruhangane rero n'iki kibazo twita ko ari ubushomeri mu kwironderera ubuzi niyo mpamvu usanga benshi ubunye baravuye hasi mu gushyiraho ama indisi mu gushyiraho amakoperative kandi rero twebwe twanaciye ubwenge ubu umuntu ntaraba atiyize ibica nk'ibindi arashobora kuba yize iby'ubutunzi arashobora kuba yize iby'indimi arashobora kuba yize iby'uburimyi arashobora kuba yize ibyo kubaka mugabo ugasanga ari umudandaza ugasanga afite ibindi bintu akora ubunye turazi ingene isi iriko irahinduka ukaraba ingene ikirere kiri murabona imyuzure murabona intambara ku isi murabona ibiza ubu twarafashe umugambi rero wo kwibako tukagira rero amakoperative aho aba ari intumbero y'uko hari ubushomeri ko hari ubukene ko bahangana nacyo abajene rero ino baraciye ubwenge bari mu makoperative bari mu migambi yabo bari mu mashyirahamwe atandukanye iyo migambi niyo duhava dushimikira ko na professeur lionel remesha kugira ngo atubwire uburyo nyabwo iyo migambi yokora igatsimbataye ikagira ikaba imigambi itsimbataye neza cyane rwose Lixon muri aho mwiriwe muri higa wilson mu gihugu cya canada muri canada murakomeye ngaho ego turakomeye eh turi kumwe n'abatumire babiri turiko tuvuga ku kibazo c'ubukene hamwe n'ubushomeri mu gwaruka murafite ikibazo murafite icyumviro ego jewe ahanini ikintu nashaka intererano nashaka gutanga ikibazo kiri mu bukene cyane cyane cy'ubukene kiri mu gwaruka nibaza ko ahanini kiva kuri mu misango isi yose bitewe n'ikiza cya korona cyabayeho turabona ko hari habaye ibibazo by'ubushomeri hari habaho ibura ry'akazi ariko cyane cyane rero bigeze mu gihugu cyacu ugwaruka nk'abantu navuga dufise bari mu biharuro binini bigize popirasiyo yacu murumva ko aribo baca babangamirwa cyane n'ubwo bukene rero ahanini ikintu biva ko nibaza ko ari ahanini twebwe mu muco wacu cyangwa mu migenzo yacu hari ukuntu twakuze tuzi yuko umwana iyo agiye ku ishuri akiga agaheza ibyo agiye kwiga cyane cyane ari byo bimuha akazi ahanini ugasanga ibyo twebwe twumva ko ari byo bimuha akazi urabye by'ukuri si byo twiga mu gihugu cyacu kuko urabye nk'abantu benshi uno munsi bahejeje kaminuza ariko badakora ibyo bize nibo benshi cyane kurusha abakora ibyo bize rero nibaza yuko ahanini leta yacu yohindura sisiteme yo kwigamo kuko umuntu bakamigisha ibintu bizomugirira akamaro ibintu bizomufasha muri muri muri kazoza kiwe kuko hari nk'abana benshi usanga bafite impano zo gucapa kuririmba impano nyinshi zigiye zitandukanye ariko atamashuri ahari usanga uyu muntu aragiye akiga ibyo ibyo bindi bisata muri yaba muri segonderi na kaminuza ahejeje akabura akazi kubera ko n'ubundi yize ibintu atiyumvamo ibintu adashoboye ego ikindi nacyo nibaza ni ni ibi bintu by'uko kenshi usanga hariho n'abantu bahabwa akazi badashoboye rero novuga umusaruro cyangwa umusaruro uba muke kuko umuntu iyo ariko arakora akazi adashoboye urumva nawe bidasarura biba bike kandi bigatuma n'ubundi buzi butaboneka icyo ni ikintu ni ikintu nacyo nyine mbona kibangamiye cyane cyane iterambere ry'igihugu bigatuma n'abantu benshi batabona akazi murakoze murakoze wilisana likisana porofesor lionel remesha ikibazo cyo kwigisha ibintu bitandukanye ni ikibazo abatetsi n'abajejwe za kaminuza bashobora gusubiramo kugira ngo baze batange inyigisho zituma abahejeje bashobora kubona akazi bitagoranye egome izo porogaramu bateza gusubira kuraba inyigisho batanga ku banyeshuri kuva mu mashuri y'intango yisumbuye reka na kaminuza kuko ubu igikomeye ni uko uraba n'akarorero k'ibindi bihugu ukungene ibindi bihugu ari nk'ubuhindi cyangwa filipine ntazi nk'akarorero cyangwa za gana tuvuge nko mu buhindi nko mu buhindi muri education system yabo barayiraze barabona ko bashobora kuyihindura abanyeshuri babo ikabigisha cyane ibintu byo mu bisata cyane cyane iby'amahanga radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru maze rero umugoroba mwiza